anaan aayatoota kanaa akkan dura dursoo suuraan tun suuratul macaarij je'amti isiin suuraa makkaati aayaanni isi'ii afurtamii afuri lakkooysi isiidhaa torbaatama isiin eega suuratul haaqoodhatii buute bismillaahi irrahmaan irrahiim jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti sa'ala saa'ilun namni gaafataan tokko takkaa kadhataan tokko azaabni rabbiirraa isatti bu'uu gaafatee takkaa kadhatee jira inni azaabni itti bu'uu kadhate sun namicha tokko kan nadr ibnul haaris je'amu wanni inni je'e wanni inni je'ee kadhate yaa rabbi yoo wanni muhammad jedhu dhugaa taate dhagaa sami'ii nutti roobsi takkaa buusi nu fixi je'eeti kadhate بعذاب واقع للكافرين عذاب ور كفرت بؤو داتاء أك ربين ددفي أمما إسات بوس خدأت ليس له دافع كان نمن عذاب كفارة بؤسا إسان الرا ديبسو دندين takkaa deebisu hin jirre min allahi dilmacaarij azaaba rabbii samii uumerraa isaanitti bu'u تعرج الملائكة والروح إليه كان كرا سنين ملائكة في متان إساني جبريل كان روح جأم جرى إسا لفراء البين bakka ajajni rabbii itti bu'u kan achirraa gara lafaa gabbu'u gayu'u jecha sun sami'i duuba rabbii samii malaayikan galtu kophaa isaa uumerraayi azaabni kuffaaratti dhufa takkaa bu'a. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قياك يا مآكيس إسان التبوء كان إيرن إساء إيرن قياك يا مآ قرأ أرم كفارة يولالا بركم شنتمتك إتآيو وان إنكين إسانت هدماتف ammoo gara orma mu'uminaatiin yoo laalan guyyaan qiyaama'aa gabaaba tanaaf jecha namni azaabni rabbii asitti itti bu'uu kadhatu sun azaaba jabaa guyyaa dheera'aatitu isa eeggataa hin jarjarin. فاصبر صبرا جميلا تناف جتشا يا إرجماخ يا محمد نما عذاب نتبوس تكانو تبوس سينجئ سنت هن آرني أبس غاري بريدا أبسي كان آرني كيسن جر أبسي والربين كي إسان قد أوتاؤ إيجي عذاب جباء isaan mudatan argu'uuf teessa innahum yarawnahu baciida ormi kuffaaraa kan azaaba barbaadu sun azaabni isaan barbaadan sun waan isaanirraa fagoo jiru tayuu yaadan takkaa seyan waan daddafee isaanitti hin buune tayuu seyan takkaa yaadan ونراه قريبا ammoo nuti akka azaabni isaanitti bu'uudhaa taa'u sun dhiyoo ta'e beekna takkaayuu garra yawma takuunu samaa'u kalmuhul guyyaan azaabni isaanitti bu'uudhaa taa'u guyyaa samiin bayxee yaatu akka rasaasa baqetti watakuunu aljibaalu kal'ihn guyyaa gaarotiin akka suufa iddamee taatee laafattu tan qilleensi fuudhee azooru walaa yas'alu hamiimun hamiima gaafas aalin aaliidhaa naatee maal taate jettee hin gaafattu firri firan gaafatu waan namuu cinqiin isatti buute yaa rabbi nabaasi malee nabaasii malee nama biraa isa irraanfachiiftuuf jecha kan mataa ifii malee nama biraa hin mil'anne yubassaruunahum gaafas achitti aalin yookaa firri wal arganiiti walitti qabamanii wal beekanii haa ta'uu wal hin dubbisan yawaddu lmujrimu gaafas kuffaarri cinqiin itti jabaatuu keessa wanni hawwuuf law yaftadii min cadaabi yawmi idin odoo azaaba guyyaa qiyaama'aa sanirraa if bitee bibaniihi ilmaan isaatin وصاحبته أما اللي جارتي إسات وأخيه أما اللي أبوليس إسات وفصيلته التي تؤويه أما اللي لمي تكاغس إساء تن إسا إفتك أبدو هند كني أدو إفباته ومن في الأرض جميعا أما اللي أدو نمني الدنيا الرجل هند كان إساته mara isaanii kennee if bitee summa yunjiihi duuba waan dubbanne san hunda kennuun kan najaa isa baaftu takka isa bittu taate silaa ni jaalata takka ni hawwaaf kallaa lakkii isa hin bittu hin hawwiniif innahaa ladhaa ibiddi kuffaaraaf qophaaye sun ibidda jabaa hamaadha nazzaacatan ibiddi sun irraa luqqisa takkaa kaasa lishawaa gogaa mata'aa takkaa gogaa qaamaa hunda gogaa qaama hundaa gubee fixee ammas hogguma san deebi'ee mayra akka warri ibiddaa sun laalaa argu jecha'aaf. Tad'uu man adabara watawallaa ibiddi sun nama diinaa rabbirraa gara gale ifitti isa yaamti nyaatu jecha gama kiyya koottu jettee. kan hoggaa inni dhufe qabdee waadditu. وجمع فأوعى نمن إسين أكس قوتسن nama diinirraa gara galee horii walitti qabee meeshaa keessa kaayee irra taa'u kan haqa irraa hin baafne haqa namaa tayuu haqa rabbii tayuu kan horii isaa keessa jiru hin kennine. إن الإنسان خلق هلوعا دقيا ilmi namaa haala hamaa qaba kan haluucaa jedhamu haluucaa jechuun kan qalbiin isaa gad hin teenye jechuu kan obsa hin qabne bolola doyin waa harkaan baane tanaaf jecha irra hedduun namaa idaa massahu sharru jazuucaa hoggaa wanni hamtuun isa tuyxe sabrii takka obsa dhabeeti maraata kan waan kana rabbumaatu natti fide isumaatu na furaa hin yaanne وإذا مسه الخير منوعا ammoo yoo wanni gaarin isa tuyxe horii argatee takkaa waa barate nama dhoowwata haqa rabbiiti irraa baasuu dida karaa haqaa nama barsiisuu dida haalli ilma namaa akkasi illa almusalliin yoo warra rabbitti amane taate malee isaan akkasii miti alladhiina hum calaa salaatihim daa'imuun warri rabbitti amane sun warra salaata isaanii hin dhiifne والذين في أموالهم حق معلوم إسان والرهري إساني كيس هين إبيكمان جرو سن زكأ takkaa sadaqa'a lissaa'ili nama waa kadhatuuf wal mahruum nama naman kadhanneef kan namni dureessasee waa hin kennineefille'ee horii isarraa waa kennu والذين يصدقون بيوم الدين أما اللي إسان ورقياك يا ماء أومس كان لأفا يادو وان إسا كيس جرو وجه والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إسان ور عذاب ربي إساني صدات كان إسا صدآف وان همتو إساني وان قاري دلقا إن عذاب ربهم غير مأمون عذاب ربي إساني كان أمن مومته odoo ibaadaa keessatti akkaan jabaatanille'e tanaaf jecha wanni barbaadamu azaaba rabbii sodaata'aa rahmata isaa kajeelu haa ta'u hoggaa fayyaa qaban sodaan azaabaa nama injifattee hoggaa fayyaa dhaban rahmata rabbii kajeelun نما انجفت اوت قارئ والذين هم لفروجهم حافظون أمس ور تولان ور بكا أنيئي إف إيجو تكا بكا ألنين إفتيسو كان قمنا تكا زنا هندلين جتشو تلا تيو إيرة تيو إلا على أزواجهم يو جارسا جارتي تاتملي جارسا جارتن ولت أفو تاتملي أو ما ملكت أيمانهم تكا زمن قبر جراتو توري قبرتي إسانتي إذا أمو يو تاتملي جارتي في قبرتين أكا توكو فإنهم غير ملومين إسان وان سنرت هنزقا لمن تكايو ما دليدا جأني إسان هنك أبا ربيت وان دبا نسن كرا إساني قئي فمن ابتغى وراء ذلك أمو نمني وربين كرا تكا halaal isaanii godhe dhiisee waan biraa barbaade kan haraamitti dabbiree zinaa godhe fa'ulaa'ika humul caaduun isaan warra wasanaa baye kan waan isaaniif gayu dhiisee waan isaaniif hin geenyetti tarkaanfatu ni qixaaxaman. namni jaartii isaa dhiisee takkaa isii gulanteeffate dhiisee dhalaa biraa barbaadu takkaa dhalaan jaarsa ifii dhirsa ifii dhiiftee dhiira biraa barbaaddu akkasuma dhiirti dhalaa rabbi halaal isaaniif godhe dhiiftee dhiira akka ifii barbaaddu warra karaa rabbirraa bayee qixaaxamu'uuf taa'an والذين هم لأماناتهم وعهدهم أمس ور تولان ور أمان آفي بال ساني هند راعون إيجو كنين أمانا ربي كان أكا صلاتها فا أما اللي أمانا نما تن أكا وان إسام بركايتني فا akkasuma baallama rabbiif takkaa namaaf seenaniin guutanii dhaabbatan والذين هم بشهاداتهم قائمون أمس ور تولان ور رجاء سانتين دابة كان وان أرجي أيسود أبي مسكري namaa bayu yookaa ragaa namaa tayu والذين هم على صلاتهم يحافظون أمس إسان ور صلاة إساني شنن تيفتي ويتي إسئي كيست قوتي صلاة أولئك والروان دبنين بكمن كان زكاء takkaa sadaqaa baafatu warri guyyaa qiyaama'atti aman warri azaaba rabbii sodaatu warri gumnumma irraa if eegu warri amaanaa ifii tiisu kan baallama guutu kan waan argeen ragaa bayu warri salaata shanan guutee salaatu isaan warra milkaaye warra jannataati fi jannaatin mukramuun jannata keessatti waan fedhan hundaan guddifaman فما للذين كفروا قبلك مهطعين سمالف أرم كفارا هقا هند جرك لاله كان سرا إذا قد هنقبن عن اليمين وعن الشمال كان مرقابتا كيت سلالا عزين جماعاتك توتا توتا واني أرمي كفاراس جئوا يو أرمي مؤمنا جنة سيني نوت إسان درة جنة سينه waliin ja'an qishna'aaf jecha duuba rabbiin isaanirratti deebisu'uu jecha akki je'e أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم سأرمي كفاراس جنتك أنا نئيسين سفمو خجيلني كلا لكي إن خجيل خجيل أراها دابتني karaa jannatarra hin jirani uumamne jecha'aaf kan dalagaa jannataa hin dalayne jannata hin seenani innaa khalaqnaahum mimmaa ya'lamuun nuti waan isaan beekanirraa isaan uumne akkuma nama biraa waan sanirraa uumne sun bishaan dhala'aa dhiirarraa bayu kan garaa haadhaa keessatti ilmoo tayu duuba bishaan sun waan fokkattuu furrii fakkaattu xuri'ii akkamitti bishaan sanirraa dhalatuu qofaan jannata seenuu kajeelan wanni jannata seenaniin eega bishaan xurii sanirraa uumamanii rabbitti amananii if xahaarsu'u akkamiin odoo amananii if hin xahaarsin bishaan xurii sanirraa uumamuu qofaan jannata seenuu kajeelan hin kajeelin jechu namni jannata rabbii fedhu amanee rabbi haa sodaatu hoggaasan jannata rabbii argata فلا أقسم برب المشارق والمغارب rabbii gara bayaati fi gara dhiyaa hunda uumen kakadhe bakka wanni akka adu'uu ji'aa urji'ii faan baatee dhiitun takkaa lixuun takkaa seentun kakadhe innaa laqaadiruuna calaa an nubaddila khayran minhum nuti orma kuffaaraa san dhabamsiifnee takkaa deemsifnee warra isaanirra caalu kan rabbitti amanee jannata seenuu haqa godhatu fiduu yookaa uumuu dandeenya wamaa naxnu bimasbuuqiin nuti waan sanirraa hin dadhabnu wanni nu dadhabsiisu hin jiru fadharhum tanaaf jecha ati orma kuffaaraa san itti dhiisi yaquuduu wayalcabuu haa badii isaanii keessa dabranii taphatanii hattaa yulaaquu yawmahum alladhii yuucaduun hanga guyyaa isaanii kan isa keessatti azzabaman qunnamanitti guyyaa rabbiin isaanii qabe sun guyyaa qiyaama'aati yawma yakhrujuuna min alajdaasi siraaca guyyaa daddafanii qabri'ii bayan dirree qiyaama'aa dhaabbatu'u jecha ka'annahum ilaa nusubin yuufiduun akka waan baandiraa yookaa alaabaa dhaabamte tuqu'uu takkaa bira gayu'uu ori'anitti hoggaa qabri'ii bayan gara dirree qiyaama'aa tan namni hundi itti wal gayu sanitti ori'an khooshi'atan absaaruhum kan ijji isaanii saalfattu takkaa qaanfattu waan balleessite beeyti tarhaquhum zilla kan xiqqeenyi isaanirraa mul'atu ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون guyyaan sun guyyaa akka kuffaarri sun isa keessatti qixaaxamu isaanii qabne isaan qixaan'aa itti dhiisi darsiin dhibba sadii fi saddeettamii tokkoffa'aa hangan darsii dhibba sadii fi saddeettamii lammaffa'aa